turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe urunani rw'abanyeshuri biga muri za kaminuza zo muri repubulika ya demokarasi ya kongo rusaba leta gutorera umuti ikibazo c'umutekano mu burasirazuba bw'ico gihugu urabona ko ntabwo guverinoma imbaraga ishiramo ntabwo ari za mbaraga zikwiriye zo kugira ngo iyi ntambara ishire uyu ni Heritier Ndayiragije umwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'igisagara ca Goma muyiga nino ku isi ingabo za Israel zemeza ko masaha mirongo ibiri nane zashoboye kwica abarwanyi mirongo ine na batanu b'abanyapalestina naho aha muri amerika umukandida w'umugambwe w'abademokrate madame kamala harris yaraye yiyamamaje ari kumwe n'uyo yatoye kuzomubera vice president uwo nawe ni gouverneur tim wals wo muri leta ya minnesota ibyo ni ano makuru yose ni mukanyisasi amakuru yacu reka tuyahere kuyavugwa hirya nino ku isi na ejo ni mukankusi
umukandida w'ishyaka ry'abademokarate ku mwanya wa perezida wa amerika kamala harris na guverineri wa leta ya minnesota tim james wars yahisemo ngo azamubere visi perezida biyamamaje bari kumwe kuri kaminuza temple yo mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania yari ipakiye visi perezida harris yaboneyeho umwanya wo kuvuga ibigwi bya wales w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko avuga ko ari umuyobozi ufite ubunararibonye waciye uduhigo mu buryo butandukanye haba mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu bwa politiki no mu bwa gisirikare mu byo bombi bagarutseho bavuze ko wales yabaye umusirikari umwarimu umutoza w'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye mu mikino ya football y'inyamerika depite ku rwego rw'igihugu na guverineri Kamala Harris yavuze ko yatoranyije umuntu ukunda igihugu impirimbanyi izaharanira ubutabera kuri bose avuga ko nubwo bava ahantu hatandukanye ariko ibyo baha agaciro ari bimwe icyo tugamije ni ukuzamura abantu si ukubagusha tubona abantmo abaturanyi bacu aho kubabonamo abanzi tuziyamamaza ku bw'abanyamerika bose kandi tuzakorera bose Kamala Harris na Tim Walz bavuze ko mu byo bazaharanira harimo ubwisanzure bwa buri wese haba mu gutora gukundana n'uwo umuntu ashaka ndetse n'uburenganzira bw'umugore bwo kwifatira ibyemezo ku buzima bwe Harris na Walz bombi basubiyemo ko iyo bahagurutse urugamba barutsinda rujyana igihugu imbere aho gusubira inyuma Tim Walz yijeje Harris ko azamuba hafi Ati mu minsi mirongo cyenda n'umwe isigaye na buri munsi mu ngoro ya perezida Maison Blanche nzatera ingabo mu bitugu visi perezida Kamala Harris kandi namwe tuzababa hafi buri munsi kuri uyu wa kabiri Kamala Harris na Tim Walz bavugiraga imbere y'abantu barenga ibihumbi cumi na bine nk'uko itsinda ribafasha mu mirimo yo kwiyamamaza ryabitangaje ingabo za Israeli ejo kuwa kabiri zatangaje ko zishe abarwanyi mirongo ine na batanu b'abanyepalestina mu ntara ya Gaza mu masaha makumyabiri n'ane igisirikare cya isirayeli cyavuze ko umuyobozi wa hamasi wari ushinzwe ibikorwa byo kwinjiza intwaro rwihishwa ari umwe mu bishwe kandi ko urupfu rwe rwagize ingaruka zikomeye ku bijyanye n'ubushobozi bwabo bwo kugeza intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu ntara ya guswe abaganga bavuze ko ejo kuwa kabiri ibitero by'indege byahitanye abanyepalestina batanu mu nkambi ya al bureij mu ntara ya gaza rwagati abandi bantu babiri baguye mu gitero cy'indege cyabereye irafa hafi y'umupaka w'amajyepfo ya gaza n'igihugu cya misiri mu masaha akuze ejo kuwa kabiri igitero cya isirayeli cyahitanye abanyepalestina babiri irafa nk'uko abaganga bakomeza babivuga ikindi cyahitanye batanu ikani yunis barimo umunyamakuru waho mohamed abu saada urupfu rwa abu saada rutumye umubare w'abanyamakuru b'abanyepalestina bishwe na isirayeli guhera ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi uba ijana na mirongo itandatu na batandatu abategetsi muri ukraine ejo kuwa kabiri bavuze ko igihugu cy'uburusiya cyagabye ibitero mu mijyi itandukanye ya ukraine harimo na kharkiv inkuru mugezweho na oriyani itanga ishaka abategetsi muri ukraine bavuze kuri uno munsi wa kabiri ko igihugu cy'uburusiya cyagize ibitero ku bisagara bitandukanye bya ukraine harimo na kharkiv umukuru w'igisagara cya kharkiv ior terekov yanditse ku rubuga rwa telegram avuga ko icyo gitero cyononye ivuriro kandi ko abategetsi bariko baratohoza neza abantu bashobora kuba baguye muri icyo gitero ole sinohobov buramatari w'intara ya kharkiv yavuze ko hashobora kuba hari abantu baguweko n'inyubako sere lisak buramatari w'intara ya dnipropetrovsk muri ukraine nawe nyene yanditse ku rubuga rwa telegram avuga ko indege z'uburusiya zitagira abadereva zateye igisagara ca nikopol kuri uno musi wa kabiri avuga ko ico gitero catumye haduka imiriro ariko ko ata bantu bahakomerekeye abategetsi ba ukraine batangaje kandi ko izo ndege zitagira abadereva z'igihugu c'uburusiya zongeye zonona ibigwati bitari bike mu ntara ya mikolayiv
umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku biribwa pamu ejo kuwa kabiri yavuze ko bahuye n'ibibazo by'ingorabahizi mu gukusanya miliyoni magana ane z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha amajyepfo ya afurika yibasiwe n'amapfa ivuga ko yakusanyije gusa kimwe cya gatanu cyayo ikeneye kugira ngo ifashe ibihugu birindwi muri ako karere thompson fili yabwiye reuters ko kwegeranya inkunga byagiye bigorana cyane mu gihe amapfa yongereye igipimo cy'ibiribwa bikenewe mu karere amajyepfo ya afurika arimo amapfa kurusha yabaye mu myaka ibarirwa muri za mirongo byatumye ibihugu bya zambia malawi na zimbabwe bitangaza ko biri mu bihe bidasanzwe mu kwezi kwa gatanu fili yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko abagera kuri mirongo irindwi ku ijana by'abaturage bo mu majyepfo ya afurika bishingikiriza ku mvura mu bikorwa byabo by'ubuhinzi imyaka yabo yangiritse kubera ibura ry'imvura pamu ifite intego yo gukoresha amafaranga yakusanyije kugeza ubu ikagaburira miliyoni eshanu n'ibihumbi magana cyenda kuri miliyoni makumyabiri na zirindwi zifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa muri kariya karere kuzageza habonetse umusaruro utaha wa bibiri makumyabiri na gatanu ishami rya onu ryita ku biribwa pamu yatangiye gushakisha ibinyampeke muri tanzania muri afurika y'epfo no muri amerika y'amajyepfo kugira ngo ibashe kugaburira abaturage bo mu majyepfo ya afurika radiyo ijwi rya amerika umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international ejo kuwa kabiri watangaje ko etiyopiya yananiwe guhagarika ihohotera rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu turere turimo amakimbirane ku rundi ruhande umuryango human rights watch wamaganaga ifungwa ry'umuvandimwe uwo wari umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi wishwe bate orgesa wari umunyamuryango ukomeye wa oromo liberation front olf yabonetse yapfuye mu mujyi wa meki w'intara ya oromiya mu kwezi kwa kane nubwo intambara y'imyaka ibiri yarangiye mu ntara ya tigreya iherereye mu majyaruguru mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri haracyari amakimbirane menshi muri etiyopiya cyane cyane mu ntara za muhara na oromiya amnesty yavuze ko ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu rikomeje nta nkomyi mu ntara ya amuhara mu gihe amakuru avuga ko amarorerwa yabereye muri tigreya ndetse n'ihohotera muri oromiya ahanini bitigeze bikemurwa amnesty international ibivuga muri aya magambo miliyoni y'abanyetiyopiya yimwe ubutabera n'ubwo ubuzima bwabo bwahungabanyijwe n'amakimbirane uyu muryango wongeraho ko ibivuga ko ingabo za minisitiri w'intebe abiy ahmed zitakoze ubwicanyi byerekana ko guverinoma ikomeje guhakana ibyaha by'ahahise ndetse n'iby'ubu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yacu tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho urunani rw'abanyeshuri biga muri za kaminuza zose basaba leta y'ico gihugu kudatega amaboko ku makungu mu gukemura ikibazo c'umutekano mu burasirazuba bw'ico gihugu ibindi kuri no nkuru na jimi shukurani bakomera abahagarariye abo banyeshuri baganiye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma kuri uyu wa kabiri ubwo bari bateraniye hamwe mu rwego rwo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke ugomeje kugenda wiyongera mu bice byo mu ntara y'Ikivu ya ruguru na Ituri muri iki kiganiro aba banyeshuri bumvikanishije ko ikibazo cy'umutekano muri Kongo gikomeje kugenda gifata indi ntera mu gihe ubuyobozi bugaragaza ko hari ikirimo gukorwa aba banyeshuri bavuga ko leta ishakira umuti ibibazo bidahari ikirengagiza ibihari cyane biterwa n'intambara z'urudaca burasirazuba bw'igihugu uyu ni bwana Charles Mucyo ushinzwe itumanaho mu ishyirahamwe ry'aba banyeshuri akaba yiga kuri kaminuza ya Iyago mu mujyi wa Goma.
Ikibazo guverinema imbaraga ishyira mu mutekano ni nkeya cyane kuko ntabwo intambara yamara imyaka ibiri uwa gatatu nawe ugiye kurangira turi muri ibyo gusa ubuce bukomeza gufatwa abantu bava aho bari bari bamwe bakarambirwa mu nkambi barimo bagashaka uko basubirayo urabona ko ntabwo guverinoma imbaraga ishyiramo ntabwo ari za mbaraga zikwiriye zo kugira ngo iyi ntambara ishire ikindi aba banyeshuri bagarutseho ni uburyo leta idashyira imbere kwita ku kibazo cy'umutekano bumvikanisha ko kibagiraho ingaruka mu myigire n'imibereho yabo mu bihe biri imbere bwana ndagijimana eritiye ni umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru ya kisangani mu ntara ya copo kutamenya ko bibaho byagaragazwa neza no gukomeza bakareka ibibazo bigakomeza twarumiwe twaragowe kuko n'amagambo yaradushyiranye ku bubera ibyo tubona igitondo n'ikigoroba ubwo abategetsi ntabwo turi mu mitwe yabo ntabwo tuzi n'inshingano zabo ariko ntabwo tuzi niba babitekerezaho iki abavandimwe bacu ibyo babona ntekereza ko bihagije noneho abategetsi batamenye ko bibaho ngo bafate imyanzuro ihagarika ikibazo twashyira nubwo tugiye gushyira kuba mu burasirazuba bw'igihugu habarizwamo umutekano muke wakoze ku bantu benshi ni nako inkambi z'impunzi zikomeje kugenda ziyongera mu bice bitandukanye by'intara y'ikivu ya ruguru aba banyeshuri bagarutse kuri iki kibazo nabo kibareba cyane impunzi ziri aho rimwe na rimwe zitegereza imfashanyo zihabwa rimwe na rimwe na pame imfashanyo abo bose babona ni iziva muri pame n'ayandi maorganizasiyo amwe n'amwe akora mu bintu byo gufasha impunzi ubwo rero icyo guverinoma yo twayibwira ahari twavuga ko mu bintu byose bashyira imbere bibuka umutekano w'igihugu ntabwo nzi niba ari amikoro yabuze cyangwa se niba ari indi migambi hari indi migambi bafite y'ubundi bufasha ariko kuba badafasha impunzi mu buryo buhagije ni inzira yo kuremeza ikibazo kuko kuremera kiraremera bwana suki sanda yambaje joseph ni umwe mu banyapolitiki ba teritwari ya masisi uyu avuga ko akurikije abamaze guhitanwa n'intambara imitwe yose irwanya leta yagakwiye kumvikana ikibazo cy'umutekano kigakemuka vuba na bwangu rubanda rugufi bagasubizwa mu buzima busanzwe uko tumaze gutakaza abantu benshi cyane mu indambara y'umuventura indambara bari kudushiramo iyo tutazi imaze guhitana abantu benshi imaze gufisha abantu hano ibwere imana imugunga twafishe abantu n'amabombe mwese mwarabibonye abana bari gupfa ubusa ababyeyi bagapfa ubusa uzi mu ndambara uri kwica ababyeyi ukica n'abana nda ndambara uzashobora mugenzi ugiye kureba abantu bamaze gupfa hano ni abantu ba rubanda rugufi badafite ikibazo ariko reba bari gupfa batazi ibibazo bya politiki amasezerano atandukanye hagati ya kongo n'u rwanda agamije guhamagarira impande zombi zihanganye faridese na m makumyabiri na gatatu guhagarika imirwano na n'ubu ntarubahirizwa aya nyuma yagombaga kubahirizwa guhera kuri iki cyumweru gishize yarenzweho n'impande zombi kuva ku wa gatandatu ni ikibazo jean claude sebigaragara umwe mu bagize sosiyete sivile ya teritwari ya rucuru avuga ko ari umuzi w'ibindi byose byugarije abaturage iyi seserefu yabaye sinye hariya rwanda twadutegereje yuko nyine umuturage aragira agahenge ndetse amahoro akaza kuboneka ariko noneho niho bayo ba ventura babongeye kwikunganya kugira ngo bongere batere uturere ndetse banatwigarurire iyi mirwano yatangiye ejo bundi ku wa gatanu barwanira aho bita giseguro mirwano giseguro bamaze kuharwanira barwanaga na ba wazarendu wazarendu bageze nyuma bariretira baragenda ventura zira barakurikirana zifata nyamirima ubu ngubu amasaha tuvugana nakumenyesha yuko ventura yamaze gufata aho bita ishasha hagati aho minisitiri ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bwo hagati mu gihugu bwana jacquemain shabani luko ari mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa goma uyu ukomoka muri teritwari ya masisi yaje gusuzumira hamwe n'abayobozi b'intara uko ikibazo cy'umutekano cyabonerwa umuti jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo rivuga ko ku isi hose umuntu apfa buri masogonda mirongo ine azize kwiyahura iryo shyirahamwe rihuza izi mfu n'ibibazo byo mu mutwe bitera abantu guhangayika cyane bakiheba abagabo bahura n'iki kibazo nibo benshi gusumba abagore murabyumva muri ino nkuru y'umenyeshamakuru wacu i kampala muri uganda ignatius bahizi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risobanura ko ubuzima bwo mu mutwe ari ubuzima bwiza butuma abantu bashobora guhangana n'imihangayiko y'ubuzima kumenya ubushobozi bwabo kugira ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye bitanga umusaruro no gutanga umusanzu aho batuye iyo umuntu atari muri iyi mimerere aba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe dr akimana benedict wo mu ivuriro rya butabika hano kampala ari naryo vuriro rinini mu gihugu ryita ku burwayi bwo mu mutwe arasobanura bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ati igikunze kugaragara cyane ni uguhungabana gutera kwiheba aho umuntu atakishimira ibyo yahoze yishimira urugero ashobora kuba yarishimiraga kureba umupira w'amaguru ariko akumva atakibishaka akagira impinduka mu mirire akarya birenze ibisanzwe cyangwa bike akabura ituze hanyuma agatangira kubona buri kintu nawe ubwe hamwe n'isi mu buryo bubi agatangira kumva arushe kubaho akumva gupfa akava ku isi byaruta kubaho umuntu anagira ibibazo byo guhangayika agatangira gutinya ibitazwi umutima we ugatera cyane noneho kubera impungenge arimo agatangira gukoresha ibiyobyabwenge dr paul nyende umwarimu wigisha ibijyanye na sayikolojiya muri kaminuza ya makerere yemeranya na mugenzi we kandi atanga ibindi bisobanuro by'ukuntu abantu binjira mu bibazo nko kwiheba bikarangira batekereza kwiyahura ati buri wese muri twe anyura mu guhangayika no kwiheba cyane cyane mu mibereho turimo yo mu mujyi aho dufite ibibazo byinshi biturangamiye kenshi turiheba kubera kunanirwa kubona ibyo dushaka cyangwa tukangwa n'abantu twitaho ndetse n'uburyo dusuzuma imiterere yacu bigena uko ubuzima bwo mu mutwe bwacu bumera rimwe na rimwe usanga turi ihuriro ry'ibintu byinshi bibi byatubayeho ikibazo kimwe kikaganisha ku kindi urugero nko kubura akazi ugatangira guteshwa agaciro kwangwa no kuvangurwa nyuma bikagutera ibibazo byo mu mutwe abahanga mu buzima bwo mu mutwe bavuga ko buri muntu ashobora guhura n'ibibazo byahungabanya ibitekerezo ariko hari itandukaniro ry'uburemere ku kuntu bigira ingaruka ku bagabo no ku bagore ati nk'abagabo natwe duhura n'ibintu byinshi bituvuna ariko umuco ukatubwira ko dukwiye kwerekana ko turi abagabo mu bisanzwe nk'abagabo ntidushaka kwerekana ko turimo guhura n'ibibazo tuva mu rugo tukaja ku kazi ariko ntidushake kubwira abafasha bacu ko ibintu bitagenda neza ariko uzatangira kubona uyu mugabo ahinduka nko mu byifuzo bye imirire imiryamire kandi buri gihe akarakara bidasanzwe icyo gihe umuha urutugu rwo kuririraho no kuganira ku bibazo bye nizera ko tuzagera igihe uwo muco ugahinduka bikaba byiza ko natwe nk'abagabo twaja turira mu bihe bigoye ati mu muco twiga kuva mu bwana ko tudakwiye kwerekana amarangamutima yacu nk'abagabo amarangamutima nk'akababaro akunze guhuzwa n'abagore kurusha abagabo dukwiye kwerekana ko dufite imitwe ituje no mu gihe imbere mu mitima yacu habira ibi tubyiga kare tukiri no mu ishuri aho ubona iyo umuhungu arize biba inkuru ikomeye cyane ni uko abagabo bakiga gufunga amarira kuva mu aba bahanga bombi bavuga ko abagabo bagomba kwiga kwerekana amarangamutima yabo nabo bakerekana ko barimo guhangana n'ibibazo bibavunnye bityo byatuma barira mu bihe bibabaje n'igihe ari ngombwa ntibakomeze kuririra mu mitima kubera ko umuco usaba ko abagabo batarira ukwezi kwa gatandatu kwari ukwezi kwahariwe gukangura ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo muri icyo gihe hano kampara abagabo bane bariyahuye bivugwa ko babitewe n'imihangayiko y'isi dr paul inzobere mu by'imitekerereze y'abantu avuga ko hari umubare munini w'abagore bagira ibitekerezo byo kwiyahura kuruta abagabo ariko abagabo bakiyahura ari benshi kuruta abagore ati ku bagabo birashoboka cyane ko umugambi wo kwiyahura ushyirwa mu bikorwa kuruta abagore kuko bahitamo uburyo bukabije bwo kwiyahura batashobora gusubiza inyuma nko gusimbuka hejuru y'inyubako cyangwa kwirasa mu gihe igitsina gore gikoresha uburyo bworoheje rimwe na rimwe bwatuma bahindura mu bitekerezo ntibiyahure ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko mu masegonda mirongo ine umuntu umwe yiyahura ku isi yose kubera kwiheba ryumvikanisha ko ibi bigaragarira cyane mu bantu bahuye n'amakimbirane menshi gucika intege mu bushobozi bwo guhangana n'ihungabana ry'ubuzima nk'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga gutandukana kw'abakundanye cyangwa kubabazwa n'indwara zidakira dr benedict akimana avuga ko ibyo abantu bita gusara bifite impamvu nyinshi zirimo n'ukuntu imisemburo yo mu mubiri iterana avuga kandi ko iki cyiciro cy'abantu bagize rimwe ku ijana gusa by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ano makuru tubafitiye muri kano gatondo umukandida w'umugambwe wa demokrate ku mwanya wa perezida wa amerika kamala harris yaraye atoye guverineri wa leta ya minnesota tim james walls kugira ngo azomubere visi perezida mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa cumi na rimwe james walls none ni umuntu ki yaranzwe n'iki reka tubibaze temistokle mutijima yadushiye mu kinyarwanda ino nkuru y'ijwi rya amerika yasohotse mu rurimi rw'iconga itangazo ryemeza ku mugaragaro timu james walls nka kandida visi perezida ryagiye ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu nyandiko yari igenewe abamushyigikiye madamu kamara harris yashimagije cyane timu walls yagize ati timu ni umuyobozi w'ubunararibonye waciye uduhigo mu gukorera neza imiryango y'abanyaminesota nzi ko azazana iyo mitegekere igendera ku mahame mu bikorwa byacu byo kwiyamamaza ndetse no mu biro bya visi perezida abagendera ku mahame yemera impinduka bashyigikiye cyane Walls w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko wagiye uteza imbere imirongo ya politiki bakunze mu nshingano ze nka guverineri wa Minnesota uyu wahoze mu gisirikare cya Amerika akaba yaranabaye umwarimu anabonwa nk'ukunzwe mu bazungu bari mu nteko itora bo mu bice by'icyaro Julie Roginski umwe mu basesenguzi ba politiki mu ishyaka ry'abademokarate aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati Walls ni umukandida udasanzwe uzareshya abatora mu gice cy'uburengerazuba bwo hagati muri leta z'ingenzi cyane nka Wisconsin, Michigan, Arizona na Nevada Jennifer Lawrence umwarimu w'amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Virginia wasanga muri Walls abademokarate babonye umuntu wabashije gutsinda mu turere tw'icyaro twa Minnesota twiganjemo abatsimbaraye ku bya kera akavuga ko ari umuntu utunze imbunda ufite ubunararibonye mu gisirikare kandi wavukiye muri leta ya Nebraska aganira n'ijwi rya Amerika Lawrence yagize ati ni umuntu usobanukiwe Amerika yo hagati kandi ufite imirongo ya politiki igana imbere atari uko adasobanukiwe ahubwo kuko yizera ko uba ari bwo buryo buboneye bwo guteza igihugu imbere akandi karusho k'inyongera Walls yubashywe n'amasendika y'abakozi ingingo ikomeye mu gihe Trump agerageza gushyira imbere ibijyanye n'umurimo na mbere y'uko abashinzwe kwamamaza Harris batangaza ku mugaragaro Tim Walz nk'uwo yatoranyije ngo azamubere visi perezida abashinzwe kwamamaza Trump bari basohoye itangazo rimwibasira bamwita impirimbanyi y'uburenganzira idashoboye muri iryo tangazo Caroline Leavitt umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru mu itsinda rishinzwe kwamamaza Trump yagize ati nta gitunguranye kuba Kamala Harris impirimbanyi y'uburenganzira y'i San Francisco ashaka umwishushanya Tim Walz nk'uwo baziyamamazanye Walz ashishikajwe no kwagura gahunda y'ubuhirimbanyi buteje akaga leta ya California ngo ayigeze kure hashoboka Josh Shapiro guverineri wa leta ya Pennsylvania niwe wabonwaga nk'uza hafi mu kuba yatoranywa nka kandida visi perezida uyu ni umudemokarati uzamutse vuba kandi ukunzwe cyane muri iyi leta y'ingenzi cyane ku nsinzi mu matora ya perezida nyuma y'itangazwa rya Tim Walz Josh Shapiro yanditse ku mbuga nkoranyambaga agira ati mu minsi mirongo cyenda iri imbere niteguye kuzenguruka hose muri leta nkangurira abanyapennsylvania gushyigikira inshuti zanjye Kamala Harris na Tim Walz no gutsinda Donald Trump mu yandi mazina akomeye Harris yari yatekerejeho nk'abagomba gutoranyamo bo baziyamamaza harimo senateri Mark Kelly wa leta ya Arizona, Andy Beshear guverineri wa leta ya Kentucky, J.B. Pritzker guverineri wa leta ya Illinois ndetse na Pete Buttigieg minisitiri w'ubwikorezi. Donald Trump yamaze gutoranya senateri J.D. Vance nk'uwo bagomba kwiyamamazanya mu ikoraniro rusange ry'ishyaka ry'abarepublikani ryabaye mu kwezi gushize biteganijwe ko muri iki cyumweru mu kwiyamamaza kwe Vance azazenguruka muri leta za Pennsylvania, Wisconsin, Michigan na Carolina ya ruguru zifatwa nka leta z'isibaniro mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri avuga ku itoranywa rya Walz Vance yagize ati biragaragaza uburyo Kamala Harris ari intagondwa uyu ni umuntu wumviye uruhande rw'abashyigikiye Hamas mu guhitamo umukandida mu ishyaka rye bwite mu mpera z'ukwezi gushize madamu harris yaserutse bwangu nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate ni nyuma y'aho perezida joe biden atangarije ko ataziyamamara izindi manda
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no mu bihe bizoza ni ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya karindwi y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ibimodokari bitezemo ibisasu byaturikije icyarimwe ku isaha imwe ambasade za leta zunze ubumwe za amerika i nairobi muri kenya n'i dar es salaam muri tanzania munyemerere tugaruke muri make cyane kuri ibi bitero ikaze mu kiganiro amerikana ku itariki ya karindwi y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani hari ku wa gatanu nka saa yine n'igice mbere ya saa sita ku isaha y'i Nairobi ikimodokari cyuzuyemo ibisasu bya kabutindi cyaturikiye ku kigo cya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika byahitanye abantu magana abiri na cumi na batatu barimo abanyamerika cumi na babiri hashize iminota mike cyane ikindi kimodoka nacyo cyuzuyemo ibisasu cyaturikiye kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i dar es salaam muri tanzania cyahitanye abantu cumi n'umwe nta munyamerika wahaguye ibi bitero byombi byahitanye rero abantu bose hamwe magana abiri na makumyabiri na bane byakomerekeje abandi barenga ibihumbi bitanu abenshi ni abaturage ba kenya na tanzania ishami rya al qaida ryitwa jihad islamique egyptien mu gifaransa cyangwa Egyptian Islamic Jihad mu cyongereza niryo ryavuze ko ryabikoze mu bugenzacyaha polisi yo ku rwego rw'igihugu FBI yashyizemo ingufu nyinshi ivuga ko yohereje ku isi hose abagenzacyaha kabuhariwe magana cyenda n'abandi bakozi bayo barenzeho b'ingeri zitandukanye bageze ku mwanzuro ko Al Qaida muri rusange by'umwihariko umukuru wayo Osama bin Laden ari bo bakoze ariya marorerwa noneho ku itariki ya kane y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani amerika imusohorera impapuro zo kumuta muri yombi we n'abandi bayoboke be makumyabiri n'umwe barimo mohamad atef wari nimero ya kabiri kuri we mu butegetsi bwa al qaida n'umugaba w'igisirikare cya al qaida bombi amerika yarabishe usama ben laden ku itariki ya kabiri y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu mujyi wa abotabad muri pakisitani muhammad atef ku itariki ya cumi na kane y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na rimwe i kabul muri afghanistan muri rusange ubutabera bwa leta zunze ubumwe za amerika bwahannye abantu barenga makumyabiri bagize uruhare mu bitero byo kuri ambasade za nairobi na dar es salaam barindwi muri bo bari muri gereza ubuzima bwabo bwose hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwa politiki ku itariki ya makumyabiri y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ingabo za amerika zarashe ibigo bya gisirikare bya ben laden muri sudani no muri afghanistani mu ijambo yavugiye mu biro by'umukuru w'igihugu oval office perezida bill clinton yasobanuriye rubanda impamvu yabyo
uyu munsi nategetse ingabo z'igihugu kurasira icyarimwe ibigo by'iterabwoba muri afghanisitani na sudani kimwe muri ibyo kiri muri afghanisitani nicyo kinini ku isi yose gicumbikiye inkoramutima z'urugaga rwa bin laden abantu ibihumbi bavuye hirya no hino ku isi bahafatira imyitozo dufite amakuru ko abayobozi bakuru b'iterabwoba bari bahafite inama uyu munsi nibyo byatumye twihutira gufata icyemezo ingabo zacu zarashe muri sudani uruganda rwa bin laden rutunganya bimwe mu bikora intwaro z'ubu leta zunze ubumwe za amerika ntiyakoze ibi mu bikino imaze imyaka yihanangiriza afghanistan na sudani ko batagomba gucumbikira no gutera inkunga iyi mitwe y'iterabwoba nta burenganzira ibihugu byakira abaterabwoba bifite bwo kubabera paradizo
ijwi ry'amerika leta zunze ubumwe za amerika yakoreye iki imiryango y'abakozweho n'ibitero by'i nairobi na dar es salaam yashyizeho ikigega cy'amadolari miliyoni magana atatu na mirongo itatu n'eshanu yo kubahoza ariko bose ntibagomba kubona angana abanyamerika bahabwa byibura amadolari miliyoni eshatu mu gihe abanyamahanga ni ukuvuga abanyakenya n'abanyatanzaniya bo bahabwa amadolari ibihumbi magana ane benshi muri bo barabiregeye mu nkiko za leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo babone angana nshuti zacu iki kiganiro amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza abiri aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye mwakoze kutwumviriza kuri mikoro ya lidiane ninahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma etene karekezi yaraduhagarikiye ekipi ya kino gitondo twifurije umunsi mwiza mwanyu no mu vyanya hanje turongera mu makuru ari mbere